Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa Sagalee Abdii Afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii filannoo faarfannaati qophii filannoo faarfannaa keenya har'aa keessatti immoo warra dabareen isaan ga'e maqaa isaanii isiniif caqasuuf jirra faarfannaa keessaniis itti fufiinsaan isin hafeerra waan nuuf bilbiltaniif galatoomaa isiniin jenna. qophii filannoo faarfannaa har'aa keessatti kacarraa jalqabaa qabu. Bojaa baayisaa shawwaa lixaa aanaa coobii ganda bakkeerraa yommuu ta'u faarfannaa tokko maatii isaatiif firoota isaatiif dhaggeeffatootaaf naafilaa jedheera bojaa baayisaatiin guddaa galatoomii ergaa kee faarfannaa ittaanuunsii dhiyeessineerraatii ittiin eebbifami jenna itti fufuudhaan tasfaa'ee bajuraa wallagga lixaa sayyoon oolee ganda aliitoo baddeessaa irraa amantoota keenyaaf dammituu bajuraatiif. habtee bajuraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera tasfaa'ee bajuraa hedduu galatoomii maamilummaan kee itti hafuufu faarfannaan kee akka ittaanutti si dhiyaataa ittiin eebbifame ittiin jedha.
yesuus nu maali tararame keenyaaf jettee nu gadi darbatte hammaan irraa seera garraasii yesuus daddarbin irraa amma garuu nu maali jennee bulu fuula kee duratti dhufneerra.
Taayyee Basha'aa Burqaa Bareedaarraa Girmaa'ee Baayisaatiif Basha'aa Naggasaatiif Kuulanii Wadaajotiif Taaddalee Maarqoosiif Boontuu Basha'aatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraa Taayyee Basha'aa guddaa galatoomii maamilummaan kee itti fufu faarfannaan kee akka taanutti siif dhiyaataati ittiin eebbifame ittiin jenna. Zannabaa Bayyanaa Godina Jimmaa Aanaa Coraa Botorirraa Gandaa Aleeluu Mi'eessoo Fa'isaa Dhaabaatiif Obbo Uummataa Margaatiif dhaggeeffatoota maraaf firoota isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Zannabaa Bayyanaa hedduu si galateeffannaa itti fufiinsaan ergaa kennu biraan ga'uu hin dagatin jechaa faarfannaan itti aanu kan keetii ittiin eebbifamee ittiin jedhu.
Iyyoomni saba kee jaarraa lakkaa'eera mallattoo hiyyummaa biyyoon daafta'eera. Haattuun simatamee sobduun milkaa'eera utuu gabuudhabee sabni keeyyoomee. Utuu gabuudhabee sabni keeyyoomee. Dargaggeessi kufee lullu maroo malee humna ofirraa hin qabnu kan furmaataaf malee haati eessaa kuftee barbaachan arganne mootummaan gamtoome lammii kuufaan goone. Ogeenya dhuunfaa dhaala baasaatiin qabee kan ba'u akka naafoti. Ogeenya dhuunfaa dhaala baasaatiin qabee kan ba'u akka naafoti. Gabaabaa dhiyyeessi hiixatiin kan qabu. Kooftaa goosu malee inni namaa qabu. Gabaabaa dhiyyeessu hiixacha hin qaqqabu. Kooftaa goosu malee inni namaa qabu. Aan oomsuun dandeenye gaddaa garaa kooti waaqayyo yaadadhu mana abbaa kooti. Danuu karaa ciisaan du'a baraafatee dhaloonni kufeera. Dhaloonni kufeera. Dargaggeessi kufee lullu maroo malee humna ofirraa hin qabnu kan furmaataaf malee. Haati eessaa kuftee barbaachan arganne mootummaan gamtoome lammii kuufaan goone. Ijaarsa mul'ataa kan mangeen hafee teessoo baasaa dhaalee kan bulchutti fuufe. Humna dadhaboota akka kwaabboota keenyaa dhalattuu awwaallee jennee gaddatee. Dhalattuu awwaallee jennee gaddatee. Abbootii yakkinee nuti gaddaniiru qalbii jijjiirannaa yeroon jiru waaqayyo deebisii ulee dheekkamsa kee boo'icha irraan gadee nuuf feeramsa kee. Aanoo cabjuu qabu dhugaa kan jaallatu waaqayyoon dhalatee isaaf kan jiraatu. Hawwineen argine bara keenya guutuu dhaloonni maal ta'e dhaloonni maal ta'e ofiisin godhatu. Qabeenya dhuunfaa dhaala baasaatiin qabee kan ba'uu akka naafoti. Qabeenya dhuunfaa dhaala baasaatiin qabee kan ba'uu akka naafoti. Gabaabaa dheeyyeessi hiixatiin qaqqabu. Kooftaa koosi malee inni nama qabu. Gabaabaa dheeyyeessi hiixatiin qaqqabu. Kooftaa koosi malee inni nama qabu. Akkaan irra gooftaan dhaloota baramaa utuu biyya qabnu baqataa biyya Oromoo. Yoo rakkateef malee haadhoo wal jaallata hiyyuma sodaate jechuu wal fakkaata. Hiyyuma sodaate jechuu wal fakkaata. Dargaggeessi kufee lullu maroo malee humna ofirraa hin qabnu kan furmaataaf malee haati eessaa kuftee barbaachan arganne mootummaan gamtoome namni kufuun goone. Hundumaa jira gadi qulqulloota jalqabeen xumuruu hedduu karaa tafa. Dukkanni kun darbee firiyyoo mul'ata kan gadda gammadee bareedu simata. Yesuus maranata Yesuus maranata Yesuus maranata. Yesuus maranata Yesuus maranata Yesuus maranata.
Zannabaa Beenyaa Godina Jimmaa Aanaa Cooraa Botor Ganda Aleeluu Mi'eessorraa Dargaggoo Addisuu Dammasaatiif Obbo Beenyaa Shibaluutiif dhaggeeffatoota Sagalee Abdiitiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraa zannaba hedduu galatoomii ergaan keenu qaqqabeeraa faarfannaan ittaanu kan keetii ittiin eebbifamii ittiin jenna tasfaa'ee bajuraa wallagga lixaa sayyoonooleerraa. dhaggeeffatoota sagalee abdiitiif dammituu bajuraatiif abtaamee bajuraatiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera tasfaa'ee hedduu galatoomii deddeebitee nuu bilbiluu keetiif ergaa kee kunoo akka ittaanutti siif dhiyeessineerra faarfannaa ittaanuun eebbifamii ittiin jenna.
Icciitiin barichaa nuun gallee garaa nuu dhokfatee garaa nuu dhokfatee osoo namni hin beekin hamaanis hedduu galaafatee hedduu galaafatee icciitiin barichaa nuun gallee.
ilaala. Inni qajeelotaas jalootaan lola eekka lolaa lola eekka lolaa. Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee biyya keenyaa? Si qofaa dafuun maalli keenyaa? Daa'imman dhalatee guddinaa otoo tilmaamamoo otoo tilmaamamoo ijji keenya waan baay'ee ergeera otoo inni qooritamoo otoo inni qooritamoo baay'een ba'ee galuu dadhabee hin qabus barbaacha hin qabus barbaacha. Reeffisaa lafa onaa guutee dhabee middoo waalchaa dhabee middoo waalchaa. Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee biyya keenyaa? Si qofaa dafuun maalli keenyaa? Inni baay'een akka bishaanii dhangala'aa oola. Dhangala'aa oola. Addunyaan lolaaf mudhiidhattee wallaalee irra falaa. Wallaalee irra falaa. Jallinni biyyatti waa guuteef nagaan keessan jiroo. Nagaan keessan jiroo. Adoof adoon walirratti ka'ee waliif eeboo qaroo waliif eeboo qaroo. Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee biyya keenyaa? Si qofaa dafuun maalli keenyaa? Gocha suukkannees baay'ataa hunduu kan wal gooloo hunduu kan wal gooloo jaalallis jidduu namaa jiru dhibeera iddoon kooloo dhibeera iddoon kooloo gooliin addunyaa kana keessa nu dhoowwee boqonnaa nu dhoowwee boqonnaa. Gooftaa konuuf ga'iinsa mirraa si malee maal qabnaa si malee maal qabnaa. Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee baara keenyaa? Maal jettee waa'ee biyya keenyaa? Si qofaa dafuun maalli keenyaa?
Lammii Mirreessaa Qilleem Wallaggaa irraa haadha warraasaa Joobiree Fayyeeraatiif obbo Mirreessaa Jigiitiif aadde Hambisee Habteetiif dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf afeeraa jedheera. Lammii baay'ee galatoomii deddeebiteenuuf bilbiluun dagatiin ergaa gabaabaadhaanis filannoo faarfannaaf gaaffii qabdu nu qaqqabsiisuu irraa duubattiin jedhin jecha faarfannaan ittaanu kan keetii ittiin eebbifamtaa ittiin jenna. saamu'eel tasfaa'ee qilleem wallaggaa sayyoonoleerraa dhaggeeffattootaaf firootasaaf maatiisaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera saamu'eel hedduu galatoomii ergaan kee kunoo qilleensa irra siif ooleera itti fufteenuuf barreessuu hin dagatinii ittiin jenna faarfannaan ittaanu kan saamu'eel tasfaa'ee fi kan warri isaa waliin jiraniiti.
Saachisaa barri kunni barri kunni dhoobu idura kennaa Yesuusi na deemnaa nusi duukaa waaqa kennaa nu jabeessi nu gaggeessi abbaa kennaa. Nachuunkee maaliif dafeen ta'uu jennaa dhufaatii kee hookan tursee cubbuu keenyaa namnoo dhokaatee dhokatee cubbuu hojjetaa salphatu lafa dhiigaa keerra hojjetaa. Laachisaa barri kunni barri kunni dhoobu idura keenyaa Yesuusi na deemnaa nusi duukaa waaqa kennaa nu jabeessi. Gaggeessi abbaa kennaa. Keen qulleessiteen humna biddaan jabeessiteen radeebiteen dhiigaa kennan ja'ee edda machiin iddoo jallo taafunaanii buusi achiin. Laachisaa barri kunni barri kunni dhoobu idura keenyaa Yesuusi na deemnaa nusi duukaa waaqa kennaa nu jabeessi. Gaggeessi abbaa kennaa. Yaadattee dachaa onaa dhaggaariini holla keessaa waamtee baaftee laazariini. Dhayyeessaa kan gargaartee bara durii otoo Yesuus gara keenyaa dafin turii. Laachisaa barri kunni barri kunni dhoobu idura keenyaa Yesuusi na deemnaa nusi duukaa waaqa kennaa nu jabeessi nu gaggeessi abbaa kennaa. Haadhoof haadhoof firaaf lammii gargar baasa dhaabachuurraa bulee ka'ee itti fufee maali goofta bara keenyaa maaltu dhufee. Laachisaa barri kunni barri kunni dhoobu idura keenyaa Yesuusi na deemnaa nusi duukaa waaqa keenyaa nu jabeessi. Gaggeessi abbaa kennaa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Obboleessa koo obboleettii too koottaa hin didinaa dhiifama waliif goona. foon jigee badu kanaaf of hin dhiibinaa boonaan kan ani si waraane si madeesse beekaa wallaalaanis dhiifama naaf godhi sii dhiisaa gooftaanis ati kana yakkite sii dhiiseera onnee irraa yoo waliif nuti hin dhiifne kan waaqaan wal nu geessu hin jiru karaan biraa yoo waliif nuti hin dhiifne kan waaqaan wal nu geessu.
hin jiru karaan biraa. Kooftaan obliisi. Kooftaan obliisi. Lullee waliin biibnaa. Eenurra diriirsi. Waaqayyo nuuf dhiisi. Waaqayyo nuuf dhiisi. Lulee waliin biimnaa eenurra diriirsi maaf wal jibbinaa maaliif wal dhiibnaa waan akka nu dhiisu nutees waliin dhiibnaa kottaa waliif araaramnaa kottaa waliif irra darbinaa kottaa waliif araaramnaa.